mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi aho tuganira ku bibazo amagara ubuzima n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme muri iyi minsi yahera imbere y'uko ikiza cya coronavirus kiza ku isi amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yarafasha abanyagihugu mu buryo butandukanye yarafasha impunzi hirya no hino ku isi yamara nyuma y'icyo kiza imfashanyo nyinshi zarahagaritse zimwe muri izo mfashanyo zari imfashanyo zahabwa impunzi z'abarundi baba mu gihugu cy'u rwanda muri icyo gihe amashyirahamwe atandukanye yaragerageje kugarukira abo barundi n'abandi bafise ibibazo bitandukanye mu buzima bwa misi yose rimwe muri amashyirahamwe ni fmv rikorera mu gihugu cy'u rwanda rikaba rigerageza gufasha mu buryo butandukanye impunzi z'abarundi muri icyo gihugu twumve mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yashoboye gukurikiranira iki kibazo hafi muri iyi minsi aho abarundikazi bariko barahabwa ibikoresho by'isuku byo mu mihango ibikoresho byo mu butinyanka genda ahantu turi batatu muri iyo nzu babiri muri twebwe bakoresha zibiri ku kwezi twebwe ku kwezi rero twakoresha zitanu ntimushobora kwibaza ingene bihora bidutera stress ubu ni umwe mu bagore n'abakobwa b'abarundikazi bahungiye mu karere ka muhanga mu ntara y'amajepfo y'igihugu cy'u rwanda ariko yiganira ijwi rya amerika ingene bibagora kuronka ibikoresho by'isuku byo mu bihimba vy'irondoka bakenera uko ukwezi gutashe iyo hageze ko baja mu butinyanka canke mu mihango ishirahamwe ry'abarundi ryitwa fmv forum pour la memoire vigilante rikorera cane cane muri iyo ntara rimaze iminsi ririko riratanga imfashanyo igizwe n'ivyo bikoresho vy'isuku ku bagore n'abakobwa b'impunzi z'abarundi barenga ijana bahungiye mu turere twa muhanga na kamonyi abamaze kuronswa ivyo bikoresho bita cotex barashima kuko bahawe izizomara amezi atandatu kuri umwe umwe wese iki kintu ntawarazi ko co gize umunsi umwe akagira uciyumvira ko cari kituraje ishinge tukababara iyo hageze ni igikorwa atawugitererana udafise kazi vyatugora vyaduperitirima umwe wese akigwana ko abishobora atabishobora akoresha izindi nzira zitabigenewe zataye igihe ntibyoroshe kuvuga ngo ugende ngo dukorane nkajya duhuye tuvuga ngo yo ngo umuceri wabuze ngo ibiharage turabibuze ntibyoroshe kuvuga ngo ngo nabuze kotegisi ntibyakunda cyangwa ngo ugende ku butike ikwegereye nk'uko ushobora kubabwira uti nimungurane isabune y'ijana nzobariha ejo cyangwa hirya y'ejo byari bigoye kugira ngo umubwire uti makotegisi ngurana kotegisi nzobariha ejo cyangwa hirya y'ejo ico bikoze ababa mu karere ka kamonyi ntibarashikirwa kubera ingingo zo kwirinda ikiza c'umugera wa korona zibuza abantu kuva mu karere kamwe baja mu kandi janine nzosaba umwe mu bakenyezi bari mu ishirahamwe fmv bakoze igikorwa co gutanga ivyo bikoresho yemeza ko hamwe inzira zibonetse bazoca baja muri ako karere ka kamonyi gasigaye arasigura n'igituma biyumviriye gufasha muri ico gisata gifatwa nk'ico mw'ibanga nivyo hari abari bamaze kubitubwira baciye kuri komite y'impunzi bakatwereka yuko ubwo buryo bwo kugura ibyo bikoresho batabushoboye kuburonka rimwe na rimwe rero ugasanga umuntu aciye yiyungunganya akaraba udushambara tw'impuzu zaheze ugasanga nitwo afundikanya agakoresha rero utwo dushambara natwo hari igihe bivanye n'isuku rike ugasanga turashoboye kumutera n'indwara niyo mpamvu rero twashimye ko ubwo bufasha twabubaronderera murazi ko hari ibikoresho byama bikenerwa buri kwezi buri kwezi hari n'abashobora gukoresha na byinshi gusumba abandi bivanye n'umuntu bose ntibameze kumwe kugira ngo bashike kuri ico gikorwa aba nabo bafashwe mu mugongo n'ihuriro ry'abarundi baba cane cane buraya ryitwa burundi memoire commune avenir commun rirongowe n'umurundikazi arine ndenzako utwara komite y'impunzi z'abarundi imuhanga etienne nibaruta yabwiye ijwi ry'amerika ko iyo mfashanyo izotuma n'ubushurashuzi mu bana b'abigeme bugabanuka yoroshye inamba kuko kenshi batwara ni byinshi urabona nk'abana b'abakobwa bacyari bato usanga bakeneye kugira ngo bagenda ku bahungu basaba uburyo bw'amafaranga kugira ngo bicacanke amavuta baronka utu na turiya ariko bigatuma batajya mu buhumbu nk'ubwo kugira ngo abana bicare batekereje baronse ibyo ubwo buryo babahereza nk'ayo mashyirahamwe ni ukuri birafasha cyane ku buryo ubona utajya mu by'ubuhumbu ishyirahamwe mpuzamakungu hsr ryita impunzi hari igihe rihora ritanga ibikoresho nk'ivyo yamara abahungiye mu bisagara ntibakunze kwibukwa kenshi ababa muri utwo turere twa muhanga na kamonyi bobo bavuga ko niyo hsr itanze ivyo bikoresho bibasaba urugendo rurerure kuja i kigali canke ihuye kuja gutora izo mfashanyo iryo shirahamwe fmv rivuga ko uburyo nibwaboneka rizoshika no mu tundi turere dutandukanye tw'igihugu bakanatandukira n'izindi mpunzi atari z'abarundi gusa rinahamagarira n'abandi bagira neza kuja baribuka gufasha abagore n'abakobwa b'impunzi mu kubaha ivyo bikoresho vy'isuku ry'ibihimba vy'irondoka Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika uno munsi rero turi kumwe n'iryo shirahamwe turi kumwe n'umwe mu bari mu bikorwa bijejwe gufasha umukenyezi muri iryo shirahamwe akaba ajejwe ibikorwa by'iterambere muri iryo shirahamwe fmv madame janine nzosaba akaba ari we tuza kuganira byinshi ku bikorwa bitandukanye baheruka gukora byo gufasha umukenyezi n'umwigeme muri iki gihe eh, madame nzosaba kaze neza mu kiganiro muri isanga
yego murakoze cyane
madame muri iyi minsi yahera twarumvise yuko ishyirahamwe ryanyu ryashoboye gufashisha abarundikazi abakenyezi n'abigeme batari bake mu kubafasha ibikoresho by'isuku cyane cyane bikenewe cyane ku mukenyezi n'umwigeme mu bihe bitoroshe by'imihango mu bihe by'ubutinyanka icyo gikorwa muri iki gihe mwaciyumvire gute cyatangiye gute murakoze cyane icyo gikorwa twaciyumviriye kuva inyuma y'aho hatereye kino kiza cy'indwara ya korona ya covid cumi n'icyenda rero imbere yaho impunzi nyinshi cyane cyane ziba mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u rwanda ukuyemo abari mu makambi y'impunzi zararozwa ubwo bufasha na hasera ariko kuva iki kiga cy'indwara giteye ntibashoboye kuza barabona ubwo bufasha nk'uko bahora babubona bishobora kuba byavuye kubera ibi bintu byo kugira iguma mu rugo rero natwe turabona ko icyo kintu ari ikintu gikenewe cyane ku mwigeme n'umukenyezi buri kwezi turavuga tuti reka tugerageze kugira ngo dufashanye niko rero kudodora hirya no hino mu bo dusanzwe dufashanya badufasha turabatura icyo kibazo noneho barabidufashamo nk'uko mwabibonye
dusubira inyuma gato ubuzima bw'abo bakenyezi n'abo bigeme mwashoboye kwegera mugafasha mukadodorera ahantu hatandukanye ngo mubafashe bumeze gute muri iki gihe mwe mubakurikiranira hafi mwe muvugana nabo mubagendera mukumva ibibazo byabo muri iki gihe cya korona cyane cyane ubuzima bwabo bwifashe gute
ego murakoze muri iki gihe cya korona vuga cyane cyane muri iki gihe cya korona ariko mvuge gato n'imbere yaho n'imbere yaho ubuzima ntibworoshye cyane murabona ubuzima bw'umuntu w'impunzi ari ngaho mu rugo adafite akazi bitoroshe nyine igena atunga umuryango ariko haje kino kiza cya korona hoho biba birenze na wa wundi yari gushobora kuronka n'ibihumbi bibiri akikorera udutomati hirya no hino acuruza ubu biba bitoroshe utwo duhumbi tubiri twaba akibona biba bigoye cyane niyo mpamvu rero n'ubwo bufasha twabwiyumvire kuko twavuga tuti ubu buzima turimo buragoye noneho cya gisata cyoco cyari gisanzwe kinyegeye abantu batakunda gushyira imbere cyane cyoco bizaba bitoroshe
yego uravuze igisata kitari kimenyerewe gushyirwa imbere bimwe mu byo amashyirahamwe ishyirahamwe ryanyu rikora mu gufasha izi mpunzi dusubira inyuma gato kandi n'ibihe bikorwa musanzwe mukora n'imbere ya korona nk'uko bivuze ibikorwa by'ishyirahamwe ryanyu bimeze bite bisanzwe bikora gute
murakoze cyane mu bisanzwe ishyirahamwe ryacu rifite intumbero yo gufasha mu nyigisho z'amahoro no mu gufasha abantu cyane cyane b'impunzi n'abimukira mu buzima mu mibereho y'ubuzima bwabo noneho rero tugashimikira cyane cyane ku bisata novuga nti ibisata bine nka bine igisata cy'imibano n'iterambere igisata cy'imyifato n'igisata cy'amagara y'abantu hamwe n'igisata cy'ubutungane rero muri kuri ibyo bisata byose navuga ko mu gihe gito tumaze dukora turamaze gukora ibintu navuga bitari bike ntawica intege tumaze gutunganya inyigisho inyigisho z'amahoro nk'uko nahita ndabivuga kubera turi mu ntumbero yacu dufashijwe n'ishyirahamwe ayedi turasi twaratunganije inyigisho z'amahoro ku bantu b'impunzi turatunganya kandi inyigisho ku bantu bw'abajene n'abarwaruka ku bijyanye n'imyifato nziza ibintu usanga abajene bahurumbiye kujya kunywa urumogi kujya mu busambanyi n'ibindi nyine bitabereye imyifato y'umuntu ibyo twarabifashijwemo n'ishyirahamwe furemingi sharesi interinashonalu yo muri canada ihiriwe ko kandi iryo shyirahamwe nyine riradufasha kwishyurira abana abana baba b'impunzi batishoboye birabishyurira abashyitse ubwa kare byaradufasha imbere ya korona kwishyurira abana cumi noneho kuva kuri kino kiza cya korona gitereye baravuga ati reka tugerageze cyatumye abantu babaho nabi birengeye reka tugerageze twongere ko basi n'abana na cumi n'umunani bagera kuri mirongo ibiri n'umunani bose hamwe abana bishyurirwa n'iryo shyirahamwe kwishyurirwa ishuri
yego babishyurira ishuri ibikoresho by'ishuri ibijyanye n'ishuri byose hanyuma kandi hari n'irindi shyirahamwe ryitwa burundian community of texas na jone riradufasha kwishyurira kandi abana b'abanyeshuri b'impunzi batishoboye abo bana bose ni nk'uko navuze bo kuri fleming n'abo kuri burundian community of texas bose bose baravade abo muri mu mashuri mato mato n'ayisumbuye ariyo segonderi hari n'izindi nyigisho twashoboye gushikako gutanga ku bantu b'impunzi cyane cyane ku bantu bubakanye ibyo kubakangurira gukomeza urukundo hagati yabo n'ifoto nyine zibereye mu rugo cyane cyane muri buno buzima butabworoshe bw'abantu b'impunzi naho kandi twabifashijwemo n'ishyirahamwe buhumbi memwa komine avenue kome ariryo kandi riheruka kudufasha kuri kuri bino bintu byo gufasha abakenyezi n'abigeme kuronka ibikoresho byo mu mihango birumvikana ko mukorana n'amashyirahamwe atari make amashyirahamwe bafasha haba amashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga n'amashyirahamwe atandukanye mu bihugu bitandukanye ishyirahamwe ry'impunzi twumva ko hariyo n'ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi iryo ngaho mu gihugu cy'u rwanda naryo nyine murakorana mukorana mute komite de refuje y'abarundi ngaho mu rwanda
tuyita komite nyine byafashije nk'uko bivuze singa kwishyirahamwe kuko iyi komite iratorwa n'impunzi ikiringo runaka nimba ari imyaka itanu sinzi ihebye bagahindura n'abaserukira impunzi bisanzwe none iyo komite ko dusanzwe tuzi ko yari asanzwe gukora ibikorwa bisa n'iby'iwanyu yoyo mukorana mute iyo komite turakorana cyane kuko niyo igenda mu navuga nko kuri aka karorero nko kuri aka ko kwishyurira bano bana gufasha abana ku ishuri nibo nyine iyo komite niyo igenda iduha abantu by'ukuri bakeneye ubwo bufasha gusumba n'abandi nibo baduha ababikeneye ariyo identification de beneficiaire niko nabivuga bakagira na fizi bagakurikirana ko by'ukuri ubwo bufasha tubahaye bari barabukoresha icyo bugenewe cyangwa ko babikeneye gusumba n'abandi nabo turakorana cyane ni nabo dukorana cyane hano aho mu bikorwa tuba tuko turakora wavuze ibisata bitandukanye mufise mu ishyirahamwe ryanyu ryo gufasha abarundi bari ngaho mu gihugu cy'u rwanda abakenyezi cyane cyane icyo gisata cyo gufasha abakenyezi turaza kugaruka kuri icyo gikorwa muheruka gukora cyo gufasha abo bakenyezi n'abigeme kumbure twumve yuko kizobandanya n'ukuntu gikora ariko igisata c'abakenyezi mu bisanzwe gikora gute mukorana n'abakenyezi n'abigeme mu kubafasha mu buhe buryo
mu gufasha abakenyezi n'abigeme novuga ahanini nta mfashanyo ya cyane turaronka kugira ngo tubafashe nk'uko twabyifuza cyane ariko icyo dukora ubu uye ahanini ni kubahimiriza kujya hamwe bakagira utuntu tw'udukoperative utuntu tw'udushyirahamwe duto duto kugira ngo biyungunganye hanyuma natwe tubonye imfashanyo tugashobora kubafasha kandi tukabakurikirana ariko navuga ko nta kintu kininiya turashobora kuronka cyo kubafasha ariko turabyifuza cyane yego none icyo gikorwa turadodora hirya no hino yego icyo gikorwa giheruka gukorwa nk'uko twabyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aho yagendera mu bikorwa mwari murimo byo gutanga ibikoresho by'isuku mwashoboye gufasha abantu bagera kuri bangahe gushika n'ubu muzobandanya ko twumvise ni abantu batari bake mwafashije muzobandanya mubafasha imfashanyo zirahari kugira ngo n'abandi bashobora kumva iyi nkuru iki kiganiro bashobore kubitura nabo nyine mubafashe neza cyane mwakoze twafashije abantu baba baba ijana kandi turabishaka cyane tukomeza turondera hirya no hino kugira ngo n'abandi benshi babyifuza ubwo bufasha tububashikaneko nk'uko mwabyumvise twatanze mu turere tubiri cyane cyane muhanga na kamonyi ariko kubera amabwiriza yo kwirinda iki kiza cya korona ntitwashoboye gushika kamonyi turacyari ko turiga ukuntu twabashikana ko ubwo bufasha niyo mfashanyo twarose niho yagera ariko icyo twifuza ni ukugera mu bundi burere bwose ahantu hose muvuga impunzi ziri zitishoboye kandi iyo mfashanyo twarayikengurutse cyane
iyo mfashanyo none baba bavuye hehe muyihe shyirahamwe mu zimwe mwashoboye kuvugana zimwe mwashoboye kuvuga yavuye muhiye shyirahamwe mubahe bagira neza
iyo mfashanyo twayihawe n'ishyirahamwe ryitwa burundi memoire commune avenir commun rirongowe n'umupasoni aline ndenzako kandi yari amaze no kudufasha n'ibindi nk'uko nari nabivuze kare kuri ku nyigisho z'abantu bubakanye yigeze kudufasha nawe
ego none abarundi kazi mwaganiriye mwabonanye mukabashikiriza izo mfashanyo bavyakiriye gute muri make
navuga ko babyakiriye neza cyane byarabahimbaye baravuga ati ni ibya mbere tubonye abantu bashobora kwiyumvira ikintu nk'iki kiba kigoye kwiyumvira ni ati benshi bavuga ngo ngiteri urabona uyu mundero y'ikirundi benshi bafata ngo biteye isoni ku gushyira ku mugaragaro kugira iki ariko barashimye cyane bararyoherwa baravuga ati murakoze cyane mukomeze
kuko twumva ko benshi mu barundi bari mu nkambi ya mahama bari mu gisagara cya kigali n'ahandi hatandukanye bagiye barataha mu minsi yahera mu mezi yahera abo muvugana nabo icyo cyumviro baragifise cyangwa ni abasanzwe baramaze kubona yuko ubuzima bwabo buzobandanyiriza mu rwanda batazosubira mu gihugu cyabo gutahuka mu gihugu cy'uburundi hari icyo biyumvira kugira ngo kumbure ubuzima bwabo buhinduke bashobore gusubira mu buzima bahoramwo imbere yo guhunga mu gihugu cy'u rwanda
nk'abo tuzinanye tuvugana hirya no hino ntabwo ndacumvana mu bo twegeranye ngo ko afite iyo gahunda yo gutaha ariko nyine ntawo bimenya umwe wese yumva ko hari igihe umwanya n'umwanya ushobora no kubona ariko gusanga yo ariko arabitegura atigeze abikubwira ukabona bukeye akubwira ati yewe rero ndatashe byose biva umutima w'umwe wese amashyirahamwe atandukanye canke abagiraneza batandukanye bashobora kuba bumva iri shyirahamwe ryanyu fmv ririko rirakora ibikorwa nk'ibi cane cane kuri iyi gahunda kuri iyi porogaramu yo gufashisha abakenyezi n'abigeme uh, ibikoresho by'isuku bikenerwa cyane rwose uh, mwobabwira iki uh, mu kugerageza kubararika kubafasha bashobore kumva niba bo kwifatanya namwe mu kubafasha gukora ikindi gikorwa nk'icyo
yego murakoze cyane abo ayo mashyirahamwe cyangwa nubwo abandi bantu twabatumira ko bokumva kano kamo kacu bakadufasha natwe tugashobora gushika kuri iyo ntumbero twihaye twiyemeje yo gufasha umubwa cyane cyane umukenyezi ariwe nkingi y'urugo y'umuryango tukagera nk'uko nabibabwiye ko twifuza kugera mu bundi burere bwose bw'igihugu tugashobora kubashikako uburyo nabwo uburyo bivana n'abantu ushaka gufasha ishanso yaba ugiye gufasha muri uwo mwanya kuko nka twebwe kiriya gihe nk'uko mwabyumvise ku buryo twari dufite twashoboye guha abantu baba babijana umwe wese tukamuha nuvuga itake zitandatu zimara amezi atandatu ariko rero ibyo by'uburyo nabyo byavana n'abantu n'abantu dushoboye dushaka gufasha cyangwa n'uburyo bw'umuntu yashoboye kudufasha tugasha turondera abantu duha uko bingana nk'abantu ijana nk'aba baba babijyana nkubwiye bigera nko mu bihumbi amajana atandatu y'amanyarwanda
kugira ngo umwigeme cyangwa umukenyezi aronke izo pake z'amezi atandatu
byafashe nk'amajana atandatu y'amanyarwanda murakoze cyane none kugira ngo babashikire mu gihugu cy'u rwanda mukorera hehe uburyo uburyo bashobora kubaronka ko n'ubuhe bitagoye
yego uburyo turafite turafite siyeze yacu turafite biho hano ahanini muhanga na vode twakoreye turafite amasite webe konte konti bankere buwate potare yego ni amakontakite telefonike turafite mwatubwira nimero za telefone ku batwumva bashobore ni telefone lokale ya hano mu rwanda ni ya oruganizasiyo yacu ni ubusa indwi y'umunani kane kabiri rimwe gatanu gatanu gatanu kabiri yego murashaka gusubiramo izo nimero ubusa indwi umunani kane kabiri rimwe gatanu gatanu gatanu kabiri
hama madame nzosaba woduhana email ku mbuga ngurukanabumenyi bakoresha email bashobora kubashikira ko bakabandikira
efu memoire vigilante arobage gmail point com subiramo efu memoire vigilante arobage gmail point com site yanyu ya internet nayo yitwa nguki
www point memoire vigilante point org
wewewe akaburungu memoire vigilante mu gifaransa point org murakoze cyane hama neza na neza aho mukorera na majahe aha dukorera ni mu dukora mu rwanda rwose ariko siyeje aho iri ni ahantu kugiye i muhanga ni akarere ka muhanga kari mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda none nk'ishyirahamwe bimwe mu bibazo muri ko murahura nabyo muri iki gihe cya korona kugira ngo mukore mushikire abo mukeneye gufasha ni ibihe muri ko muragerageza gukemura ku bashaka kubafasha abo bafasha uretse uko gutanga ibikoresho by'isuku nk'ibibazo duhura cyane cyane nko muri iki gihe cya korona nk'ikibazo cyo kugera gushika ku bantu dushaka guha ubwo bufasha nk'uko nabibabwiye nk'aha kamonyi ntiturabashika ko turacarindiriye turabe uko byogenda kugira ngo tubashikire murakoze cyane rwose akajambo ka nyuma dusozera tongera tunabashimira ku kanya mwafashe kuganira n'ijwi ry'amerika akajambo ka nyuma muri ibi bikorwa murimwo nk'ishyirahamwe riko rirafasha abarundi ngaho mu rwanda yego murakoze akajambo ka nyuma notanga ubwa mbere gushimira abantu bose badufasha muri muri iri shyirahamwe ryacu na cyane cyane ngashimira abantu baheruka kudufasha gutanga bino bikoresho ku bigene n'abakenyezi aba bo muri iri shyirahamwe duhunda inama komine aveniyokome cyane cyane uyu mupfasoni yamenyereza ko arirongoye kandi ngashimira na mwebwe mwadusa tuvuye muri kino kiganiro mwaduhaye ijambo noneho ngatumira abantu bose batwumva amashyirahamwe atandukanye cyangwa n'abandi bantu babishoboye babagira neza ku giti cyabo ko bodufasha kugira ngo izi ntumbero twiyemeje zo gufashanya hagati yacu gufasha bene wacu tugishikeko neza
urakoze cyane uyu rero nk'uko mubyumvise akaba ari janine nzosaba wo mu ishyirahamwe fmv ririko riragerageza gufasha abarundi mu gihugu cy'u rwanda muri iyi minsi yahera bakaba bariko barageza bakaba baheruka gufasha abarundikazi batari bake mu kubafashisha ibikoresho by'isuku bikenerwa cyane mu bihe by'ubutinyanka ibyo bikoresho rero bakaba babihaye ku bakenyezi n'abigeme bababa ijana bakaba babafashishije ibikoresho bishika ku byo bashobora gukoresha ku mezi atandatu rero turagushimiye cyane rero muri kino gice cya mbere cy'ikiganiro muri isanga mwateramanye natwe tubandanya muri iki kindi gice cya kabiri aho tuza kuganira n'ishyirahamwe ryashoboye kubafasha kubaronsa ubwo buryo ndagushimiye cyane madame janine nzosaba murakoze cyane namwe turabashimiye
muri iki gice cya kabiri nk'uko mubyumvise bamwe mu bashoboye gufasha iri shyirahamwe fmv kugira ngo rishobore gufasha abakenyezi n'abigeme b'abarundi baba mu gihugu cy'u rwanda ni ishyirahamwe burundi memoire commune avenir commun rikaba riyobowe kandi ryatangujwe n'umufasoni aline ndenzako yatunganije iki gikorwa cyo gufasha izo mpunzi mu gihugu cy'u rwanda madame ndenzako ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze cyane murakoze mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe twarumvise ko mwashoboye kugira igikorwa gihambaye cyo gufasha iri shyirahamwe riri rikorera mu gihugu cy'u rwanda mu gufasha abarundikazi mu kubafashisha ibikoresho by'isuku ariko twashaka tubanze twumve ishyirahamwe ryanyu riri mu mahanga rikorera i buraya rikora rite ni ishyirahamwe irihe ku batarizi mbaze kubashimira ko mwadutumiye mwakoze cyane iri shyirahamwe ryacu mu bisanzwe twaritanguye dushaka gukorera kuri kahise kahise k'abarundi ko murabona ko dufise kahise karemereye cyane kakunda kwama kadutera ingorane ku myaka cumi ihita dusanga twagiye mu ngorane kandi zose zama zigaruka zijya kuri kahise twebwe rero twifuje ko twashobora kuraba muri ako kahise ibyadushikiye mbwa tukabiraba turaba uko twokubaka kazoza kenshi na kenshi usanga twafatira gusa kuri kahise kabi tukaguma muri ubwo bubi ariko turakeneye ko twotera imbere hama abana tubarage uko bokubaka igihugu mbwa ntitugume tubaraga urwango rwoba ruhari iryo shyirahamwe ni uko icyo gikorwa nicyo cyane cyane dufise tuzokora kandi bizofata imyaka myinshi ni nacyo twishinze mugabo rero iyo uri muri shyirahamwe nk'iri uganira n'abantu benshi kumva ibyabashikiye kumva icyo bipfuza hama rero ugasanga ntushobora kuganira n'abantu bafite ingorane utabumvirije ngo wumve nabo icyo baba bakeneye ni uko rero twavuye mu byerekeye ibyo kwiga kahise mugabo ugasanga bo mwaganiriye nabo barafise izindi ngorane bafise usanga rimwe rimwe zigushitse ugaca wibaza ati reka naho ndiko nkora ibi mbanze nshishemo n'akandi agakora
mucishemo ako mugakore nk'uko muheruka kubikora muri iyi minsi yaheze aho mwafashisha abakenyezi nk'uko twabivuze ibikoresho by'isuku byo mu butinyanka byo mu mihango icyo cyiyumviro cyaje gute byagenze gute
mu bisanzwe ahubwo naranatangaje nabaye naje nabaye nk'uko umenga hari umuntu yankanguye hari umuntu w'umushingantahe twari dusanzwe dukorana kuri ibyo bintu byo byo nyine byakahise iryo shirahamwe twakoranye basanzwe babikorera ko barigisha abantu ku byerekeye kahise ingene bubana n'ako kahise twahora tuganira muga tukaganira ku byerekeye ako kahise hama umunsi umwe arantelefona ambarira ico kibazo c'abakenyezi akibimbarira urumva naratangaye ndibaza "Mm, ibi bintu ariko arambwira murazi ko ni ibintu tutavuga mu kirundi nsanga ni ibintu tubahuka no kuvuga murasanga umuntu w'umushingantanyi we ariko arabimbarira ndamwumviriza ngira ntiyanyumva ara- ara- azovyibuka nza numva ari uko avuga numva umenga mu mutwe sinzi ikintu kiriko kiraba niyumva mbega ibi bintu ndabivugana n'uyu muntu ndabigenjeje gute mbere n'ibyo aza kumbwira hari ibiba- hari ibintu ataza gushobora kumbwira kuko nibaza ko atomenya neza uko bimeze umuntu rero twaraganiye tumaze nk'iminota nka cumi n'itanu mirongo ibiri agerageza kumbwira nanjye nca hirya nanka ku- ku- ku- ku- kuvuga uko bimeze kuko tutabimenyereye ari ibintu usanga tutavuga mu nyuma rero niho naca ndamubwira ariko nifuza ko novugana n'abo bakenyezi bonyene kuko nibaza ko hari ibintu ubu twe nawe tutoshikako hama rero tuca tubiheraho rero nawe yaca ambwiye ashikiriza abandi bakenyezi ba- bakorana tugatangura kuganira Mhm.
iki kibazo nk'uko kivuze ah, wakibwiwe n'umugabo akenshi ikibazo aho gihagaze neza na neza ni ukutamenya ni ukutaciyumvira kubera ni ikibazo gihambaye ku mukenyezi n'umwigeme ariko usanga kivugwa gake kandi ntaho gishobora kuja kizokwamaho ariko kenshi ntigikunze gukemurwa ah, nk'uko byari bikwiye kuba I- ico kibazo musa- ni ikibazo twasanze kigoye no kuvuga tuga abakenyezi bara- baraba ngaho ivyo bintu twese turazi si ibyo bigira niko tumeze mbere ni n'umuhezagiro burya nuko ni ukuvuga ati uyu ni umukenyezi ni umu- ashobora ku- kwibaruka sinasinya ni icerekana ufite uko ushobora no ku ku- ku- ni nko gutwara inzara uka- ukazovyara Ni- ni ni umuhezagiro mugabo ukuntu vyahindutse mbere n'ukuntu bavyita bavuga ati umukenyezi ngo agenda mu butinyanka nk'uko umenga inka ico wiga kubera u- u- ugize ivyo bintu bishitse ni ibintu bisanzwe tuzi ko ku- umukobwa bi- kuva ageze biramushikira kandi bizogumaho gushika arinda akura avyare amakure ace ace ivyo bintu rero kandi si ibintu twi- si ibintu umuntu yigira ntaho wabirondeye si ikintu uvuga uti "Emu, uno musi ndasivye ntavyo nshaka burya no gufungura gufungura urashobora kuvuga ati hari abafungura gatatu ku munsi ukavuga uti "Mm, oya reka ntabyo dushoboye reka twihangane uno munsi turasiba dufungure rimwe ibyo bintu byo kuja uh, byo kujya byo gutinya nka- nta- ntubisiba ni uko biba bihari turazi ko bitazosiba ugasanga ni ikintu mu rugo tutari turitwararika uri kuharura ngene muzobaho ntu- ntushira imbere utubanze twibuke ko umukenyezi umukobwa ico kintu azogikenera hama rero ugasanga abakenyezi burya rero igituma ntashobora no kubiganira n'uwo mushingantahe kuko hari ingorane zica ziza usanga umushinga ntatoshobora kumenya atabishoboye arashobora gusiba ishuri yari umwana kuko ntashobora kugenda adafite ingene yifashisha arashobora gusiba akazi arashobora gukoresha ibyo atari gukoresha bikamutuma agwara arashobora iyo amerewe nabi kumara indwi zitatu adasiba kubera yuko amerewe hari ikindi kintu kimugoye bimeze nko gupima urabona ko udupima uh, umuntu arwaye nka malariya uramupima ugasanga afite ibipimo byaduze n'ibyo birashika umukenyezi afite ingorane ukabona amaze indwi zitatu kubera afite izo ngorane hama ntitubyibuke biraheza bikanagora no mu kubana n'uwundi uwo nawe babana nimba badashoboye kubiganira hari n'aho azohava ahindukira akagira ngo ni- ngo ntibimuraba ariko biba bimuraba nicyo gituma niyumvire ko ari ikintu si kuvuga ko kwari kubafasha gusa kubuha kubaha bijya bintu ni kubwira icyo kibazo tukivuge twumve ko ari ikibazo gikomeye ki- mu gifaransa bavuga ngo ni vitale ni ikintu cy'ubuzima tudashobora kwihanganira twese tucumve yari niyumviye nteka tu dushobore gutangura no kunabiganira mbere tubonereho ibyo bintu tubivuge n'abahora bafasha nko mu ma asr baratanga ibintu vitale baratanga isabuni bagatanga eh, i- ibyo kurya ariko ukuntu byashize kubera coronavirus bagasanga ico kintu baragikuyemo nk'uko umenga tuzo- bazoca basiba harabaye coronavirus abagore ntibazosubira gukenera ntibishoboka ego muravuze ishirahamwe hsr nivyo koko n'abo twavuganye b'ishirahamwe baravuga bati izo mfashanyo zarahagaritse ariko ibibazo byarabandanyije mwaje namwe nk'ishirahamwe gukemura ico kibazo amashirahamwe mpuzamakungu yasa n'ayashize ku ruhande Eh, ibijanye n'uburyo bwo gufashisha muri ico kibazo kuri mwebwe mubona bwari uburyo bwari bugoye cyane kuronka cyabaye igikorwa gihambaye mu kwegeranya uburyo canke byafashe gusa kuja hamwe no kuciyumvira no kugikemura
mu bisanzwe byafashe kujya hamwe tukaganira n'abandi tugasanga mbega by'ukuri nk'abantu abakenyezi ijana kugira bashobore kuronka ibyo bikoresho amezi atandatu twebwe byadufashe tugiye hamwe twashyize nko ku madorari amajana atanu mugabo tugiye turi benshi aho nuko byanayihuse tukagenda kujya mugabo murumva n'abagore ijana amezi atandatu byerekana yuko tugiye hamwe hari uko twashobora kubigira hari n'ibyiyumviro twagize cyane cyane ashaka guhamagara abakenyezi ariko ibi ibintu ingorane z'abakenyezi tuziyumvire twebwe nyine twebwe nyine twirondere ingene dushobora kuzikiza ndabahe nk'akarorero ry'ikintu ushobora kugira twaravuganye n'abo turi kumwe tutiraba twiyumvire twese abagore abakobwa aho turi iyo ugiye mu icyo gihe wowe nawe bigushigiye ukagenda mu butinyanka nk'uko babivuga ukagenda kurondera ijya pake y'iwawe urahora uca ufata ipake imwe ushyire ku ruhande imwe gusa niba wayiguze twebwe ngira turayigura nk'idorari imwe uca ufata idorari imwe uyishyira ahantu ukwezi kumwe urumva ko amezi atandatu ubwiye urashaka uruhande nawe uzoba ufashije umuntu ari abagwizatunga bahora bafasha babyiyumvira ari uwigurisha niyagurisha ashire ku ruhande yumvira ati aka kamwe ndagashiriye ngaha ba bandi baza kungurira iby'amezi atandatu hari uburyo rero bwinshi dushobora kwiyumvira ibyo bintu tukagerageza tukaja hamwe murakoze cyane kandi kugira iki kiganiro ndahamagaye abandi bakenyezi babyibuke ni ikintu gikora ahantu kandi n'iby'abakenyezi bose abo nibo baduhamagaye mugabo turazi neza ko bishikira abakenyezi benshi bikagora kuvuga twubahuke tubivuge si ibyo twigira ni ibintu ni iby'ubuzima hama n'abandi bumve rero ko icyo kintu ari ikintu kiza imbere y'ibintu byose none mu ishyirahamwe ryanyu murafise umugambi wo kuzokorana n'amashyirahamwe nk'aya muri kazoza kugira ngo ugwaruka abakenyezi abigeme nako abigeme bashobore kumva yuko bashigikiwe mu kiringo kitari gito kuko nk'amashyirahamwe nk'ayo tuvugana nayo arafise ubwoba yuko rimwe na rimwe barafashwa bigahagarara muba mufise umugambi wo kuzobandanya mukorana nabo cyangwa kubafasha kurondera ubundi buryo bwo kubandanya iki gikorwa cyo kubafashisha ibi bikoresho
ibyo mvuze ni ibyo ibintu byo gufasha urabona ibintu nk'ibi ntawufasha ntufasha ntiwamufasha gufasha ni gufasha gutangura kumva iyo ngorane aho iri mugabo ukwiyumvira ingene dutora iyo ngorane tuzokwama tubikora ni nicyo kintu dusanga twaratakaje kenshi kuko tuguma duhindura tuvuga ngo reka turabudufasha mu bisanzwe ni uko ni nk'isanganya ni nk'isanganya ibi ni ibintu bikomeye twama turinda kwama twiyumvira iki kintu kurya wiyumvira mbega nzofungura gute abana nzobagaburira iki iki kibazo kiza ca mbere iki ni ikibazo ca mbere kiza mu kujeha mu byo mu rugo mu rugo kwiyumvira kuko n'umugore adahagaze ngo akomere mu rugo hari ibintu byinshi byononekana kuvuga rero ko ukumbajije yuko ubwo umenga nzoguma mfasha ugufasha gikuru si byo biba byatanzwe ugufasha gikuru ni ukumenya kwiyumvira tugakanguka ukiyumvira icyo kintu ukagishyira imbere ni conscientisation si ugutanga ibintu gutanga ibintu ntibifasha bituma umuntu arera amaboko ahubwo duhaguruke duhaguruke tuze kwame twibuka iki nicyo kintu ca mbere nimba ntabikoze gushika ubu uno munsi ntangure niyumvira uti mu byo ngira byose uko nabiharuye menye ko iki kiza mu vya mbere
madame aline ndenzako turabashimiye cyane rwose ku bikorwa murimwo mu bikorwa muheruka gukora no kwakira buno butumire bw'iradiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo namwe murakoze cyane ko na mwatuganirize murakoze cyane
muri iki gice cya gatatu tugiye kuganira n'umwe mu barundikazi bashoboye gufashishwa n'izo mfashanyo zatanzwe n'iryo shyirahamwe fmv akaba agiye kutwiganira bimwe mu bibazo bahura nabyo nk'abarundikazi mu gihugu cy'u rwanda turi kumwe na martine nisubire akaba ari umurundikazi aba mu gihugu cy'u rwanda martine kaze neza mu kiganiro murisanga ego oriane murakoze ndabashimiye martine tubwira muri make mbere y'uko tuja mu bibazo cyangwa ibikorwa byo gufashishwa nk'abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda mu gihugu cy'u rwanda abashitseyo ryari ubuzima bumeze gute ngaho mu rwanda ego oriane mu gihugu cy'u rwanda nagishyitsemo kuvana muri demiteze gushika iki gihe ariko twasanze bitoroshe ntibyoroshe nk'impunzi nyine kandi bikaba biri ari ingorane ziri kuri bose reka umurundi kazi wese ari ngaha ibyo arabizi ko yasanze bitoroshe hano mu rwanda ni ukuvuga ubuzima bwo kwiga cyangwa bwo gukora si ibintu bisanzwe
si ibintu bisanzwe oriyane kubera nka jewe personelema nari nsanzwe nk'umufiniyere ariko ugashika ahangaha ukagenda ukazunguruka mu bitaro ukazunguruka mu mafarumasi mu madomene ukajya mu masantere de sante ukabaza ugasanga bakubwiye ukuntu kugira ngo bangaje umuntu ugasanga na mananiza bakakubwira ati na twebwe hariho nk'abanyarwandakazi bacu baba bari kuri liste bategereje haciye nk'imyaka itatu ine rero wowe umurundi kazi wowe uje kugira icyo uronka akazi aca wumva yuko umengo yoba ari ikindi kintu umengo sinzi twasanze bitoroshe bakatubwira ko hari n'abandi bari kuri liste idatanze twasanze bitoroshe na gato
hari ubundi buryo none mwashoboye guca mwiyumvira kwiyungunganya canke byabandanyije bigorana ku buryo ko kumbure ubu unye imfashanyo nk'izishiramwe za hasheri nizo mwashobora kuzera nizo mwashobora kwizera ko zobafashisha mu buzima bwa minsi yose
ntibyigeze bikunda ntibyigeze biboneka nk'uko tuko turabiganira nta mfashanyo yindi yigeze iboneka no muri hasheri ikintu gusa twaba twarashimiye hasheri tugishyika ngaha ni ukuntu yagerageje gukora ku bintu by'ubuvuzi ubuvuzi yarabukoze ko kamere turashima nk'ibya mbere n'ibyakunda byaragorana kuko ubwo buvuzi nka twebwe turi mu karere ubwo buvuzi bategereza kubutanga muri kigali rero bikagorana ingene ushikayo ariko mu nyuma byaragiye biratorerwa inyishu gahoro gahoro none ubu byarageze ahantu bibasabwe ubu hariho ama identite ariyo ma id y'iki gihe akoreshwa nka mituweli hano mu rwanda nk'abandi banyarwanda bose ubwo rero byarabaye byabaye ku barundi bose bari ngaha mu gihugu cy'u rwanda hanyuma mu byerekeye ubundi buryo bwo kwifashisha oriyani biragoye biragoye sinzi ko umuntu bigusigurira kuko deja uburi tuvuge wajya uva mu byawe uba ataho uvuga ngo urafite aho usoroma abari baje bava mu kazi kabo ubundi aha byashyitse badashobora kubona akazi ntitwashyitse mu gice tubona akazi ikindi nacyo udafite akazi nyine wumva byose bigenda gutya nta n'icyo nta n'uko kuvuga ngo ndafite umutahe reka ntangure ndandaze kuri kuri uko kudandaza bisaba umutahe bigasaba no kuronka ikibanza cyo kudandaza urumva byabaye ibintu umuntu adaca ashobora kuyadapfamo ubwo nyine ni ukuri gushikiriza biracagoranye ariko buhoro buhoro ndamaze kubona abarundikazi bari ngayo mu rwanda bariko bariyungunganya bariko bariyungunganya bo nyine ubwabo biyunguga bigasanga nk'umurundikazi umwe arafite arorora inkoko nka zitatu zine mu rugo ibyo turabishimira imana
bakagerageza gufashanya hagati yabo kumbure mu buryo buke bafise
mu buryo buke bafise kandi urazi oriyani kuva kera umurundikazi umupfasoni umumama mu rugo niwe yamye aronka ingorane kurusha umupapa mu bintu byo guhunga cyangwa mu bintu byo kutaba murabizi no mu rugo n'igihe ubuzima ari normal umubyeyi niwe yama umumama niwe yama ingorane zose zigwako araba mu buzima umumama ari n'ukuntu byose bigwako ari mu bubwo butunzi ari mu kugera indero z'abana ari mu kuraba hirya no hino byose bimukoranirako sinzi ko mubibona nsanzwe nzi ko muri ababyeyi kugira ngo murabizi ku mumama ntabwo ari mu byoroha kuko bimukoranira ko ugasanga niwe abanza guta umutwe kurusha nyirama ahubwo ni umupapa rero bigeze ku bapasoni bigeze ku bagore usanga ngaha bigoranye cyane kuko yahora hiyo kumbure afite mu murima hajya agasoroma ubu akaba adafite aho asoroma umwana akamubaza iki hagaca aguma agwana kugira ngo umwana ntaje mu ngeso mbi zitumye n'ubukene n'ibintu byinshi oriyani n'ibintu byinshi ego birumvikana ko bitoroshe na gato ariko kandi turumva ko umaze igihe kitari gito ngaho mu gihugu cy'u rwanda warashoboye kumbure kugira abagenzi kugerageza kwiyubaka kugerageza kuronka icyo woba urakora ubu muri iyi minsi ukora iki wifashisha gute hari abagenzi hari umuryango woba bagufasha kugira ngo nk'umukenyezi ushobore kubandanya ubuzima mu buryo bukorohera ego iyi myaka nyine tumaze nayo ubundi hoho umuntu ngira ngo kaba karabaye ni hamwe nyine imana igenda tuvuga duti imana ikomeza guca icanze igakomeza guca icanzo twararonse umuryango ugasanga umuryango wowo ubura ahandi hantu ugasanga umuryango nimba urose ibihumbi icumi ugaca uguha bitatu ugashima ego kugira ibyo bitatu bikomeze bigutabara bikasunika imyinshi iri kubaho ego nk'uko twabyumvise mu nkuru mwashoboye gukorana na mugenzi wacu pia claver niyo nkuru ku bufasha ishyirahamwe ffv riheruka kubafashisha imbere ya korona hari abo ubufasha buke bw'ishyirahamwe hcr ariko korona ikiza cya korona kiraza kirahagarika ibintu bitari bike ibibazo byashoboye kuza inyuma y'aho korona ije n'ubufasha na buke mwahora muronka muri hashire mutaburonse byagenze gute inyuma y'aho korona ishikiye
byarabaye agahomerabunwa niko nanabivuga mu kirundi cyacu ni ukuri aho dusigara turabana mu maso abanyarwanda ubwabo abaturage ubwabo byarabakoze ko bo baba bafite mu kigo aho basoroma baba bafite nk'umwe mu muryango akora undi adakora kumbure ariko bo bafite ukuntu babayeho hari ufite kudandaza inki ariko rero uca wibaza kuri twebwe mu ruhande rw'abakazi bari hano muri icyo gihe cya korona rero n'abasangwa bo ngaha bo nyine ubwabo bibagoye bakozwe ko uca wibaza rero muri gihe cya twebwe kazi turi ngaha rero muri iki gihugu cy'u rwanda byaradukoze ko cyane turarabana mu maso turabura ayo ducira nayo tumira niko nabikubwira ariko mu nyuma turaronka ubufasha buvuye kuri fmv ngaho muhanga n'ukuri twarabubonye hageze bwaradufashije kuva mbere hose budufasha ku byerekeye abana amashuri n'ay'ahandi biba byaragoranye
ego amashyirahamwe y'abarundi uretse fmv nayo nyine yoba yarabituye yoba yarabegereye kugira ngo agerageze kubafasha turumva hariho na komite y'abarundi igerageza gufasha mu buryo butandukanye nayo nyine iragerageza
yaragerageje cyane turanayishimira turanashimira na mezo sharon iheruka gukora igikorwa cyiza nayo nyine cyo kuri iyi mwaka jiti umwaka utangiye waratanze bonani burema mu buryo bw'igitangaza reka rero tuvuge fmv yoyo ifite n'icyicaro hano turayishimiye cyane kuko twarayishimye turanezerwa kuko yoyo yahora yita ku bana depui yita ku bana ikaduha amakaye y'abana ikaduha iniforume z'abana ikaturihira amashuri y'abana bo muri pirimere ni igikorwa gikuru cyane twahora dushima twahora kandi dufite ugasanga turatuje umutima kuko twaba tuzi ko fmv iri irabikora ni ukuri ni abimana abamarayika imana yaturungikiye
ego kandi turumva yuko bariko baragerageza uko bashoboye kose gukemura ikibazo gihambaye umukenyezi acamwo buri kwezi imihango abutinyanka barafashije gutanga ibikoresho by'isuku icyo gikorwa mwari muciteze mwacakiriye gute kumbure mwoba ari na mwebwe muba mwarabituye mubabwira icyo kibazo ukuntu cyifashe kugira ngo bagerageze kubafasha byagenze gute
oriyani ntitwigeze tumenya icyo gikorwa cyaje njyewe harageze igihe ndavuga none gabanya uyu muntu ni umugore yabyiyumviriye ni umugabo yabyiyumviriye ni uko biri kose ntacyo bitwaye ariko umuntu akoze ikintu atamuntu yari kwibaza ko cyokoreke muri ubu buryo ntacyo twigeze tubabwira usanzwe uzi yani ko icyo kintu kigoye no kubwira uwo wawe muri kumwe mu nzu ni ibintu kenshi biba mu ibanga ariko tujye tubona icyo kintu gikorwa ko bakabyiyumvira twaratangaye ameneka gutangara k'umunezero k'umunezero twacakiriye neza cyane haje hageze wibaze nawe ku kwezi tuvuge ugasanga mu nzu nka rero bahondera abantu batatu twabikoresha ugasanga hariho aho bazigurisha igihumbi cyane amajana ndwi ugaca usanga rero hariho imibiri ikora cyo kimwe ugasanga hariho ukoresha nka zibiri ku kwezi undi agakoresha imwe ku kwezi nka twebwe twakoresha nka zitanu ku kwezi urumva niba igurwa igihumbi bitanu ku kwezi igurwa amajana abiri naho n'ibihumbi bitatu magana atanu uca wumva yuko yari ikintu kitoroshe kandi utegereza kugumiza k'umutima kuko ku kwezi ku kwezi kuza kugumiza k'umutima ntibyoroshe kujya ntibyokorohera kujya kubwira kubwira umuntu ngo ngurana nzoguhe ejo cyangwa hirya y'ejo nk'uko musaba agasukari nk'uko musaba ikiro cy'ibiharage oya biragoye cyane rero twarashimye cyane cya wibaza kandi ayo mafaranga atahukora utavuga ngo ku kwezi mfite robine n'izi na zirindwi twarashimye cyane icyo cyiyumvira aho cyavuye barakoze n'ukuri kuko ntibabuze amezi abiri cyangwa atatu bakurira badutabaramo uko biri kose kandi barishima rwose kuko nk'abana b'abakobwa biragoye urashobora kuvuga ati njyewe sinshobora gukoresha bwa buryo bwava kuri bwavuye bwavuye ku gihe yande bwa kera bw'abasogokuruza bw'abanyogokuru bacu bwa kera hari ibintu bataba bagishobora barabikigiye gukoresha rero ugasanga umwana w'umukobwa ahari aciye ahagarika umutima ahagaritse umutima naho yohura n'umugabo ameze gute w'ikirara ugasanga aremeye amushyize mu ngeso mbi kugira ngo aronke icyo yagura iyo kope ni ukuri hariho ibintu byakozwe ko twebwe tunatangara twe dusaba ahubwo ko yazi imana ikomeze bakoreshe ni ukuri bigumeho kandi bishikire n'abarundikazi bose bari mu ntara zitandukanye zo ngaho mu rwanda
kumbure ku batabitegera ni byiza ko twodudurira ko tukavuga yuko nk'ibyo bihe bya kera turi ko turavuga ni ibihe bakoresha utuntu tw'udutambara ugasanga turagwajije abantu mu bihimba by'irondoka birakwiye yuko abantu benshi batabizi cyangwa batabyiyumvira kumenya yuko ibyo bihe bya kera byari ibihe byazana ibibazo byinshi mu bijyanye n'amagara y'umukenyezi cyangwa umwigeme ariko kandi uravuze n'ikibazo gihambaye cyane cy'ubushirashuzi buca buzanana n'uko kubura ibikoresho byiza ibikoresho bikenewe mu mihango mu butinyanka ku mwigeme icyo kibazo cyoco cyari cyifashe gute nk'ababyeyi nk'abakenyezi mu kibano mubibona uko abigeme bagira icyo kibazo cyo kutaronka ibyo bikoresho biba bimeze gute barabitura barabaganiriza canke ni ibintu uca usanga baca baja muri ubwo bushirashuzi nyine ugasanga ibintu birayangaye
yego cyane oryane rimwe nakubwira yuko umukenyezi mu rugo burya niwe byose bigwako ibaze hageze nk'icyo gihe ukwezi guheze umwana kuko uramusiva aba ari umwana muri kumwe w'umukobwa wawe ukaguma umukurikirana ukaca ubona rero harageze aho agusaba ngo mama mpakuteka udafite icyo cyo kuyigura ndakubwira ukuri uriyani icyuya kirabyo ucubira icyuya ucubira icyuya kuko abana b'iki gihe ntibari muri ntibashobora gusigurwa n'uko kuntu ko gukoresha ibyo bitambara nawe biturwanya indwara ntashobora kumva ko wafata igitambaro nabyumva ibyo byo kubibika by'ukuntu twaba bakoreshaga kubinda ku rubindo ntashobora kubyumva ibyo kubera igihe nyine bagezemo azi ko ateza akoresha seriviyete akotekise atani icyo kintu ntawe kimusigurira ntashobora kucumva rero byari bigoranye cyane ugaca uhagarika umutima uvuga uti noneho araja gusanga yasabye amafaranga ugahagarika umutima noneho araja guhura n'imvuyu usanga tugira imana rero abana b'abakobwa bacu turi kumwe ngaha cyane cyane aho mperereye twari tugitabawe twari tukiri muri uko kugerageza gukurikirana indero yabo ni ukuri bari bakituganiriza tukaganira twafata igihe kandi ibintu byaratwigishije ubu biterangira ngo abantu ababyeyi ntibaganira n'abana b'abakobwa babo ariko ubu turabona ko hari ibiganiro hagati y'abana n'ababyeyi kandi ibyo turabishima cyane rero ubu bwunganizi bwaciye buza buradusamye buradusamye ni ukuri buradusamye nyine ashaka kukubarira buradusamye kuko iyo siteresi iragabanutse kuko ubundi bwo wacubira icyuya ariko arayidusabira urumva hariho siteresi badukwiyeho gatoya yego stress y'amezi atandatu guta umutwe no kutaronka amahoro mu mutima gukoresha imwe ku bakoresha zibiri nabo bakoresha kimwe rubiyani hariho abakoresha zibiri ku kwezi ntaco amezi abiri cyangwa atatu aravuye umwanya yaducubaye
ni ikibazo kitoroshe cyane kandi birababaje ariko ni nayo mpamvu tugerageza kugira ibiganiro nk'ibi kugira ngo abantu bashobore kumva ibibazo nk'ibi by'umukenyezi n'umwigeme biratandukanye kenshi n'iby'umugabo kuko hari ibibazo by'ubukene ego ariko ubukene bwifatanyije n'iki kibazo nkoramutima ku mukenyezi n'umwigeme biba ari ibintu bitoroshe na gato kandi turabashimisha no kubona mufata kano kanya kuko kongera mukatubwira byinshi birengeye ku byo mwaganiriye mu nkuru twumvise na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo benshi bashobore kumva ikibazo ko cyifashe cyane cyane ku bantu bari mu buhungiro nko ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nari navuganye na Madame Janine Nzosaba ndamubaza kumbure bimwe mu byiyumviro byo gusubira mu gihugu bamwe baba bariko bariyumvira abo mugendana nabo iyo baciye mu bibazo nk'ibi gusubira mu gihugu ibyo bari bimwe mu bice mutangura kuganira canke ni ikintu gushika n'ubu bamwe babona yuko hataragera n'ubwo bari mu bibazo bitoroshe
ndakubwira ukuri barabyifuza benshi ariko gusa nuko babona yuko umengo ntibiragira ishusho umengo ntibirategurwa ariko kubyifuza barabyifuza ariko bakaba babona ko umengo ntibifite integuro nziza y'abo batoza kubashikana muri icyo gihugu kandi hari ibyo umengo baracarindirije ko umengo byokemuka hariho ibintu bikiri mu kifuri sinzi ko noneho bivuga bakibona ko bitaracamo barindiriye ko bicamo
ubu bari nko ku rwego rw'ishyirahamwe hasere ryo kubafasha gutegura urwo rugendo rwo gutaha canke ko bari ku bijyanye n'aho bazokwakirirwa bamaze gushika mu gihugu
nibaza ko ari mu rwego rwo kwakirwa mu gihugu n'iyo izo nzego zikoranye na cyane cyane kwakirwa mu gihugu nicyo kiri imbere birumvikana cyane umutekano w'umuntu uba ari ku mutima wiwe nizera ko ibibazo burimwo mu gihugu cy'u rwanda bizogenda birakemurwa buke buke abashobora gutaha batahe abashobora kuronka ubuzima bwo kwiga no gukora no kwiyungunganya baburonke kuko ntibiba byoroshe ubuzima bwo mu buhungiro uko biri kose
yego cyane ntibyoroshe
yego madame martine nisubire turagushimiye cyane rwose mu kanya mwafashe ko kuganira n'ijwi rya amerika kuri iki kibazo akajambo ka nyuma kumbure dusozera
murakoze cyane twagomba tubasaba ahubwo mukomeze ibiganiro nk'ibigene kugira nk'uko wari waje kubitubwira n'abandi bakorwe ku mutima biyumvire ibintu bigufasha wa mutima muntu w'ubuntu nurapfa mu barundi ndabizi murapfa mu barundi mugendeka akagirinde hoya iyo mutima uracariho niko karanga k'abarundi murakoze kugira ngo bikomeze n'abandi babyumve noneho bashikire n'abandi bari mu ntara zitandukanye turabashimiye aho niho turangirije ikiganiro muri sangaciye munsi turabashimiye mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza mwese